bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitidiyo ya gatanu muri kumwe na jodiyeni nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya hari izimaze igihe kirekire ahitwa muri gurupema ya kigoma ubu ko bararwanira mu baturage amoko yatangajwe n'ukuntu ingabo z'amahanga zorwanira mu gihugu amoko yose akahunga ibintu bikanyagwa leta wo ukagira imana we nawe mu nyisiko userukira amahanga reba uko mujera biriya bintu amoko ntarikabyumva
uyu ni bizuru fanuel ni umunyamabanga w'amoko atandukanye aba muri teritwari ya uvira ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko abanyagihugu b'uturere tuvugamwo ugutana mu mitwe kwa kwari kumaze iminsi kuba hagati y'abarwanyi barwanya leta y'uburundi n'abasirikare b'igihugu c'uburundi kutabatuma batekana iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere y'iyo nkuru nciye ku masonga mbanze ndababwire muri make kuri leta z'ubumwe za amerika zongereje ikiringo c'umwaka umwe itegeko rya perezida wa amerika nimero ibihumbi cumi na bitatu amajana indwi na cumi na zibiri ryasinywe itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe hari muri bibiri na cumi na gatanu iryo tegeko ryashe amerika mu rwego rw'ibihugu riri mu bihe bigoye kandi bihanzwe bivuye ku mutekano muke mu burundi ubwicanyi ihohoterwa rya kiremwamuntu iburabuzwa rifatiye ku mvo za politiki n'ayandi mabi kubwa amerika abangamiye amahoro n'umutekano vy'uburundi n'akarere burimwo muri iryo tegeko rishasha ryashizweko igikumu na perezida donald trump kuri no wa gatanu amerika isigura ko ivyo bibazo vyose bikivugwa mu burundi kandi bishobora kubangamira umutekano na politike mpuzamakungu vya leta z'ubumwe za amerika amerika itomora muri iryo kete ko kubera izo mvu ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo vy'umutekano muke mu burundi yongewe ikiringo c'umwaka umwe kuva ku igenekerezo rya mirongo ine na kabiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka turimwo perezida wa amerika donald trump yasozereye ikete ryiwe avuga ko itegeko nomero ibihumbi cumi na bitatu amajana indwi na cumi na kabiri ribwirizwa kongera gutangazwa mu gitabo c'ububiko bw'igihugu kandi rikarungikirwa bidatevye inama nshingamateka na nkenguzamateka vya amerika tukiri ku makuru avugwa mu burundi abaserukira amoko atandukanye aba mu gisagara ca uvira n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri teritwari ya uvira nyene ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barasaba leta ya kongo gutanga umuco ku kibazo c'imirwi y'abitwaje ibigwanisho yoba ibarizwa muri ako karere ka uvira bagarutse kandi mu nama bagize kuri wa gatandatu mu gatondo ku mirwano yari imaze imisi yoba iriko iraba hagati yabo bitwaje ibirwanisho barwanya ubutegetsi bw'ibujumbura n'igisirikare cy'ibujumbura ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo muri iyi nama yahuje amoko amadini abacuruzi ndetse na sosiyete severe yo muri teritwari ya ubira batangaje ko bahangayikishijwe n'uburyo umutekano ugenda uba mubi muri iyi teritwari bikurikiranye n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro y'abarundi igenda igaragara mu kibaya cya rusizi no mu misozi miremire ya kigoma ndetse n'imirwano imaze iminsi ibera muri grupuma kigoma hagati y'inyishamba za redi tabara n'ingabo z'uburundi ariko leta ya kongo ntigira icyo ibikoraho bizuru fanweri n'umunyamabanga w'amoko atuye muri teritwari ya ubira aragaruka kuri imwe imyanzuro bafatiye muri iyi nama yari yatumiwemo inzego zishinzwe umutekano ariko ntizayitabira amoko yasanze nta kibazo cy'amoko gihari hari ikibazo cy'ingabo z'amahanga ingabo z'amahanga burunde zijabuka zihanyura hari zimaze igihe kirekire ahitwa muri gurupema ya kigoma aho ni muri sheferi bafuriru zimazeyo iminsi hafi irenga imyaka itatu ubu ko barinjira izindi nshasha hanyuma bakarwanirayo ubu ko bararwanira mu baturage amoko yatangajwe n'ukuntu ingabo z'amahanga zorwanira mu gihugu amoko yose akahunga ibintu bikanyagwa uyu munsi nibwo amoko yavuze ngo leta wo ukagira imana we nawe munisiko userukira amahanga amahanga reba uko mujera biriya bintu amoko ntarikabyumva ni ibiki biriya koko ibyo ukura amoko ntabyumva bakaba basaba ibyo bita clarification ya presence ya ziriya ngabo z'amahanga ziri ko zirwanira mu baturage no kuzisaba kuzisubira iwabo ngicyo icyo amoko yasabye uyu munsi bavuze ko mu minsi ibiri badepoza icyo bita memo muri leta basaba hamwe amoko hamwe yose akabisinya asaba kuko leta yabakorera icyo kintu cy'umutekano mu karere ka Uvira ku ruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivire muri teritwari ya Uvira bwana Willis Lemba avuga ko iki kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'abarundi iri muri aka karere ka Uvira bakigejeje kuri guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo kuva mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka ndetse no kuri minisitiri w'intebe n'umugaba mukuru w'ingabo za leta ya Kongo FARDC ubwo bari mu ruzinduko muri uyu mujyi wa Uvira abo bayobozi bose bagiye basezeranya sosiyete sivire ko bagiye kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga ariko igitangaje sosiyete sivire ndetse n'amoko atuye Uvira ni uko imitwe y'inyeshyamba z'abarundi igeze aho igwanira muri teritwari ya Uvira ntiyagire icyo leta ibikoraho Kasongo Freddy ni umwe mu baturage bari bitabiriye inama asaba leta ya kongo ko yahaguruka ikagwanya iyi mitwe yose yitwaje intwaro y'abanyamahanga iri ku butaka bwa teritwari ya uvira leta yacu turayisaba kuvuga ngo ifate umutekano neza umutekano w'abanyagihugu naho baba yirukanye aya magurupe yose arume bose birukanwe basubire iwabo bajabuka baturutse bamwe b'u burundi bazabuka muri burene de la ruzizi bagana mwayeho plateau ya gurupema ya kigoma kuva tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo havutse imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za redi tabara n'ingabo z'uburundi muri grupema ya kigoma ariko igisirikare cy'uburundi gihakanira igisirikare cya kongo ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa kongo nubwo tariki ya kane y'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igisirikare cya kongo gikorera muri sange muri batayo sipesiyare magana atatu mirongo ine n'icyenda cyari cyafatiye muri sange umukaporare wo mu ngabo z'uburundi uzwi ku izina rya birori mustafa avuye ku rugamba muri grupema ya kigoma vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika ubwira mu ntara kiva amajyepfo
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishami ryo gukinga no gufata mugongo abafise ingwara y'igisukari mu burundi arico aprepedia kuno wa gatandatu ryasozereye isekeza ry'indwi yo gupima diyabete ku buntu muri ico kigo bavuga ko iyo ngwara y'igisukari ibaraje ishinga na rirya ngo ibitigiri vy'abana bariko barayandura ari vyinshi cane ahanini bikava ku gufungura nabi ibindi mu kiganiro cihariye umufasoni Space Caritas Nsavyimana arongoye Prepedia yahaye ijwi rya Amerika ni kuri mikro ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana
aho twamusanze ku kigo gipima kikongera kigakinga diyabete umuforomokazi Space Caritas Savyimana arongoye Aprepedia Burundi yatangaye tubwira uko iyo ngwara y'igisukari yifashe muri rusangi diyabete igira gatatu mu ngwara ziriko ziramara inganda inyuma ya malariya na sida hakurikira diyabete uyu mwaka wose twarapimye abantu ibihumbi bine n'amajana atanu na mirongo itanu abo ni abo twapimye ingwara ya diyabete aha ni mu ishyirahamwe ryacu twabapimye mu maprovensi atatu ageze igihugu cyacu mu ruyigi twarashoboye gupima mu gisuru n'ikinyinya twarashoboye no gupima muri rutana muri komine giharo turashobora no gupima muri gitega ibyo byose ni kubera iki tuguma tugenda no mu misozi ni uko turi ko tubona diyabete ahubwo iri kugwira cyane mu misozi kurusha mu bisagara nk'ubu uye mu mwaka wese tuba dufise abana bababa amajana abiri bafise ingwara ya diyabete uno munsi bariko barashikana abana amajana atatu abo bana rero twagiye turabatora mu ntara zitandukanye twagiye turavuga ni ukuvuga ku rwego rw'igihugu hoho abana bariko barababa abana amajana umunani bafise ingwara ya diyabete abo ni abo twagiye turapima tugatora ariko hamwe nk'ubu bisekeza ku rwego rw'igihugu ndazi ko twatora abantu benshi cyane murumva yuko igitigiri kiguma gitera kiduka nicyo gituma rero icivugo ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kurwanya indwara y'igisukari ariyo federasiyo mondiyari ya diyabete yashyize imbere uyu mwaka n'umuryango n'indwara y'igisukari murashobora gutanga insiguro y'icyo kivugo umuryango bwa mbere ugejeje gukinga indwara ya diyabete ujejwe gufata mu mugongo indwara ya diyabete ujejwe no guhimiriza kugira bahindure inyifato muri iyi ndwara ya diyabete mu muryango umurwayi umwe arashobora kurwara hanyuma bica bigaruka ku muryango kubera bategereza kumuba hagufi bategereza guhindura inyifato mu guteka kugira n'abari muri iyo nzu bagire amagara meza hanyuma umuryango nawo nyine n'igisha ry'ubuzima bategereza kwipimisha kare kugira bamenye ingene amagara yabo ameze hama bikingire muravuze yuko diyabete iguma yiyongera cyane mu gihugu hagati gusumba mu bisagara mu navyoba biva kuko nimba mwaragize ubushakashatsi igituma diyabete iriko iraduga cyane mu gihugu hagati hariho ibintu byinshi bagira batabizi nko mu gufungura cyane cyane nk'ahantu twagendeye cyane nko mu kumoso ni intara zimera indya cyane ntanganguvu hariyo imyumbati myinshi hariyo ibyo ibikoko bya bindi bito bito impene ingurube n'ibindi nko mu ntara ya kumoso twasanze barya ibinure byinshi cyane nko ku munsi w'isoko bakubwira ngo ni kubunane mu bamoso ni ukuvuga babaze nk'impene ijana ziraziheze zose barya ibinure byinshi cyane kandi bakaba basanzwe barima n'ibiyoba byinshi hanyuma bagaca bafungura indya zindi atakanovera zifise kugira zikingira umubiri wacu hagaca aguma bibamwo ubuzima bunini cyane za ndwara ziciye zironka irembo ryo kwinjira Eh, hari n'abavuga ko mu ntara kama ya kumoso hoba hari ukwemera ibyarumenyi gusumba bigatuma birukira kwa barumenyi gusumba kurikira ku baganga bavyigiye vyo vyo hari ico mubivuga ko ndiye mu kumoso ni uko bizera cyane barumenye niyo afashwe n'iyo ndwara aca yirukanga ku bapfumu hakwirukira kwa muganga azogaruka kwa muganga rero yamaze kugera muri bya bihe by'ingaruka mbi z'indwara ya diyabete atanguye guhuma atanguye kuziba amafyigo mbere yatanguye no gucika amaguru cyangwa asigaye anuka ku mubiri afite ibikomere bidakira n'ibindi bamwe mu barwayi b'igisukari bavuga ko akenshi n'iyo bamenye ko bagendana iyo ndwara ya diyabete bagira ingorane zikomeye zo kubona imiti na cane cane abatishoboye abo bagwayi basaba leta n'abayifasha guhagurukira iyo ndwara y'igisukari nk'uko babayigize kukiza sida bigatuma kidasubira gutikiza inganda nko mu myaka iheze igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize kwa nyaburunga duha ikaze mugenzi wacu jerome atwakirira abatumire bariko bagiye gusangira ikiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro kwa nyaburunga kwa nyaburunga uno munsi tugiye kuganira ivyerekeye umwuga wo kumenyesha amakuru kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icumi na rimwe uko umwaka utashe umugabane wa afurika urahimbaza umunsi wahariwe ukumenyesha amakuru muri kino gihe amakuru afata ikibanza gihambaye mu buzima bw'abantu haba muri afurika muri rusangi eka mbere no mu burundi ibinyamakuru n'amaradiyo birashikana amakuru hirya no hino bigatuma abantu bayahurumbira amaradiyo n'ibindi binyamakuru muri kino gihe bidakoranye ubwitonzi n'ubumenyi bukwiye byaragiye bigaragara muri kahise yuko bishobora mbere no guturira ngivyo ibituma mbere haba n'inzego zijeje kugenzura ibikorwa by'ibinyamakuru n'abamenyesha amakuru ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buremewe mu bihugu byinshi no mu burundi harimwo mugabo rero mu ruhagarara rwa politike rwadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi ibinyamakuru bimwe byarugawe ibindi biraturirwa abamenyesha amakuru batari bake barahunga uno munsi rero dushimye kugaruka kuri icyo kibazo cyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu burundi ikindi turabira hamwe n'abatumire bacu n'urugero rw'ukuntu abamenyesha amakuru barangura umwuga bisunze amategeko agenga uwo mwuga mbega ibinyamakuru mu burundi birafite ubwigenge bukwiye by'ukuri hari intambamyi zoba zibangamira umwuga wo kumenyesha amakuru ziriho n'izihe hokorwa iki kugira ngo abamenyesha amakuru bashobore kurangura umwuga mu mwidegembyo ariko kandi bawurangure bubahiriza amategeko agenga umwuga mu kuba ikijya n'ino turi kumwe n'abatumire batatu hano kwa nyaburunga jerome dikuriyo ni umuyobozi mukuru ajeje ibyo kumenyesha amakuru mwaramutse umuyobozi mukuru ndabaramukije ndaramukije n'abariko baratwumviriza kaze kwa nyaburunga murakoze cyane murakoze nawe ubundi turi kumwe ni leyandire siku yavuga icegera cy'urongoye urwego rwo guhanurana mu bamenyesha makuru rwishyiriweho n'abamenyesha makuru ubwabo OPB mu mfunyapfunyo y'Igifaransa mu kinga ntaye siku yavuga ndakuramukije amahoro neza kaze kwa nyaburunga murakoze cyane ubundi turi kumwe ni umupfasoni Agnes Nindorera nawe arongoye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi mu Burundi umupfasoni ndakuramukije mwaramutse kaze kwa nyaburunga murakoze murakoze nawe twari twifuje kuba kumwe n'ubuserukira sense akaba ku munota wa nyuma yatumenyesheje yuko afatiriwe kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika mpereye mu ruhande rw'ubushikiranganji uri umuyobozi mukuru Jerome Ndikuriyo twavuga yuko mu Burundi hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uno munsi gikomeye urakoze kuri icyo kibazo twavuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu cyacu buhari urashobora kumbaza uti ni igiki kibyerekana n'ibimenyetso ubwigenge bwo kumenyesha amakuru burafise icyo bufatira ko reka si ubwigenge mu kumenyesha amakuru gusa n'ubwigenge mu mirimo ya minsi yose haba ku bamenyesha amakuru haba ku bakozi ba leta haba aho twavuga abaganga aho twavuga abigisha iyo uwo mwuga wabo bashobora kuvuga bati turafise ubwigenge nuko buba bufise icyo bufatiye ko hariho icyo twavuga kijyanye n'amategeko amategeko akomoka ku ibwirizwa nshingiro hakaba n'amategeko abajejwe uwo mwuga bo nyine bishyiriraho twavuga amategeko abagenga mu mwuga hagati hama rero ku mategeko akomoka kuri iryo bwirizwa nshingiro ryaba itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru haba amategeko ari mu bimenyesha amakuru hagati y'ibimenyesha amakuru ubwabyo haba n'amategeko yishyiriweho n'abamenyesha amakuru ku bijyanye n'akarangamutima k'uwo mwuga ibyo birahari hama uti none ko ibyo bihari ibyo birakwiye tuca tugaruka tukaraba ukuntu umwuga ukogwa turabye mu bijyanye no gukora umwuga no gukora amakuru haba kuyatororokanya haba kuyegeranya twavuga ko kuyegeranya birafise intambamyi gatoyi mu bijyanye na cyane cyane n'ibikoresho byo kuri abo bamenyesha amakuru birajyanye kandi no ku bo twavuga batanga amakuru cyangwa batanga inkuru hariho agahaze gatoyi mugabo twagafata ko ari gatoyi kadashobora gutosekaza uwo mwuga mbega opb yanditse ko yavuga iracyabaho
opb ahubwo nashaka ntangure umusore gatoyi opb ni urwego rwo guhanura guhanura abamenyesha amakuru kandi n'abamenyesha amakuru nyine barushizeho opb nticungera ibyo abamenyesha amakuru bakora irahanura irahanura kuvuga rero yuko iriho yego iriho itariho itariho kuko turabye ibyakurikiranye ibi twahora mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho bamwe twari kumwe muri izo nzego batari ngaha abandi usanga badashobora kuboneka baronse ubuzi anari ariko turi ko turaraba ukuntu tubasubiriza ni ukuvuga yuko hariho ari urwego rudakwije ego ubu twavuga yuko bose abategerezwa kuja muri urwo rwego ntibakwiye ariko rero iciza ariko guhanura birakorwa ego iciza ni uko bake basigayemo bahanura hajya rero guhanura urahanura umuntu mugabo hari ubyemera n'utabyemera twebwe rero urumva nta ki maboko dufise ubyemeye urabyemera utabyemeye mu kare ubyemeye urumva nta kundi twagira muko turamubwira tuti ku neza yawe no ku neza y'umwuga byari kugenda gutya ukurikije akarangamutima k'umwuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru burahari mu Burundi
icyo kibazo kugira ngo ndacishure ni ikibazo kiraba impande zitari nke uruhande rwa mbere ni uruhande rw'amategeko uruhande rwa kabiri ni uruhande rw'abayakurikiza ishyirwa mu ngiro ryayo uruhande rwa gatatu ni ukuntu umwuga utunganije ku ruhande rw'amategeko uruhande rw'amategeko tugiye kuyaraba ibwirizwa shingiro ukuntu ryanditse rirerekana neza yuko hari ubwigenge bw'umwuga turabye n'amategeko araba uyu mwuga naho nyine umuntu yabivuga ariko rero ingorane aho ziza kubera mushyirwa mu ngiro mu nzandiko biratomoye muri rusange mu nzandiko urashobora uri kurazisoma urabona ko ubwigenge buri yego ubwigenge burahari ariko rero mu nshyirwa mu ngiro nka twebwe tubigira ku munsi tubikora ku munsi ku munsi ni twebwe tubona intambamyi intambamyi za mbere twavuga urumva umwuga urafise ukuntu utunganije umumenyeshamakuru ntarota inkuru umumenyeshamakuru atanga inkuru yabonye yabwiwe niyo yumvise ubu rero intambamyi ihari ni uko nka abatari bake muri abo bategerezwa gushikiriza amakuru cyane cyane muri abo bari mu nzego usanga badahuta batanga umuco ku cyo umumenyesha amakuru aje ayo n'amasoko y'inkuru uvuga eh n'amasoko y'inkuru ubu akanovera akanovera k'amakuru kariko karagabanuka kubera iki nta shure ryo kumenyesha amakuru dufise hanyuma n'abamenyesha amakuru baza uca usanga bamaze igihe hari abandi bantu bari kurabasaba kubera bo kumbure bafise uburyo kandi bavuze bati abo baje budukorera abamenye abamenye umwuga bagaca bawupfamo
urumva ubu umuntu avuga ati none reka ndabe aho ruta ati sinsonzere ngaha sinsonzere ngaha ndondera ufise ikijumbo kinini yo gusumba niko bimeze ariko tukavuga urumva rero izo ni za ntambamyi twavuga mu byerekeye umwuga muri make rero tushatse kuvuga ngo ubwigenge bw'intuzenbe kumenyesha amakuru ntibafate uruhande rumwe umuntu afata impande nyinshi kuko nka twebwe tubikora ku munsi ku munsi ni twebwe tubibona urakoze reka mpindukire muri afjo iyo ni ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi mufasoni agnesi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu burundi burahari
hari ibyo bavuze ntasubira kuvuga amategeko ubwirizwa nshingiro riravuga yuko umenyesha amakuru yigenga twavuga rero ngaho kuri ibyo ko nari yandareje kubyemeza yuko bishoboka ariko umuntu arenda kureba ibintu byinshi yabuze iby'uburyo sindabigaruka ko mugabo ubwigenge bw'ibimenyeshamakuru byama bijana minsi yose n'ubwigenge mu gihugu ni ukuvuga ko abantu bafise ubwigenge mu gushikiriza ibyiyumviro hanyuma ikindi nacyo yavuze ni yuko abantu amasoko wayivutse batahura yuko umumenyeshamakuru ari ngaho kugira ngo abafashe kubwira abarundi ibyo bariko barabakorera kugira ngo bateze imbere igihugu hanyuma ikindi navuga ni yuko umumenyeshamakuru afise uburenganzira ubwigenge bwo gukora ku bibazo ibyo ari byo byose ngaha ahanyingirane mu biyobewe hariho ibibazo bimwe bimwe umumenyeshamakuru adafitiye uruhushya rwo gukora ko nica kibazo cy'umutekano barabihanije urumva rero aho ni ikintu gikomeye kuko barabihanije bani bande babihanije je nibaza yuko ari abajejwe gutwara iki gihugu kandi tubizi neza ko kumenyesha amakuru burya nta kibazo kitavugwa gusa bamenyesha amakuru ubwabo babitinya
jeni baza yuko ngaho onye atari byo mwarabonye ko hari abamenyesha amakuru bakoze ku kibazo cy'umutekano gikomeye cyerekeye ibigwanisho cyerekeye imigwi ayo maradiyo ari mu yugayo mu yugawe ni ukuvuga rero yuko bakoze ahadakorwa
bashyize urutoke mu ntozi izo njabenge tuzihanze amaso zimize turi inyuma yazo kandi noneho
icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ibyerekeye umwuga wo kumenyesha amakuru reka ndagushimire Agnes n'indorera nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'abakenyezi mu burundi ayefuji mu mfunyafunyo y'igifaransa wakoze kwitaba kino kiganiro mwakoze namwe bwo kudutumira n'ubundi tuzogaruka urakoze cyane ndagushimire nawe leandre siku yavuga uri icegera cy'urongoye urwego rwo guhanurana mu bamenyesha amakuru ukorera mu burundi wakoze kitaba kino kiganiro nicyo ndabashimiye kubona mwara mwarangomwe mukantumira urakoze ndagushimire nawe umuyobozi mukuru jerome dikuriyo nibutsa ko uri umuyobozi mukuru ajejwe ibyo kumenyesha amakuru wakoze kitaba kino kiganiro yego murakoze cyane n'ejo ntimuzohingitanye kudutumira urakoze twari twifuje kuba kumwe n'ubuserukira sense akaba ku munota wa nyuma yatumenyesheje yuko afatiriwe ntimuranige mu banki no mu byanyu nawe utaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi ry'amerika
arakoze jerome niyonzima ni uku batumire biwe bariko barasangira ijambo kwa nyaburunga ejo nk'aho batanguriye bazobandanya bayaga kuri ico kibazo nyene ni ukuri nshuti bakunze mu kanya turahava duhana agahindukira amara imbere y'uko tugahana ngende ndabibukije ko leta z'ubumwe za amerika zongereje ikiringo c'umwaka umwe itegeko rya perezida wa amerika nimero ibihumbi cumi na bitatu amajana indwi na cumi na kabiri ryasinywe itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo tegeko ryashe amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye kandi bihanzwe bivuye ku mutekano muke mu burundi ubwicanyi ihohoterwa rya kiremwa muntu iburabuzwa rifatiye ku mvo za politiki n'ayandi mabi kubwa amerika abangamiye amahoro n'umutekano vy'uburundi n'akarere uburundi buherereyemwo muri iryo tegeko rishasha ryashizwe ko igikumu na perezida donald trump ejo kwa gatanu amerika yasiguye ko ivyo bibazo vyose bikivugwa mu burundi kandi bishobora kubangamira umutekano na politiki mpuzamakungu vya leta z'ubumwe za amerika amerika itomora muri iryo kete ko kubera izo mvo ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo vy'umutekano muke uvugwa mu burundi yongewe ikiringo c'umwaka umwe kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umunani iturimwo perezida donald trump yasozera ikete giwe avuga ko itegeko nimero ibihumbi cumi na bitatu amajana indwi na cumi na kabiri ribwirizwa kongera gutangazwa mu gitabo c'ububiko bw'igihugu kandi rikarungikirwa inama nshingamateka na nkenguzamateka vya amerika mwakoze kudutega abiri yakoze fatuma rimasi karara niwe yegeranije amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya yakoze na enjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma nanjye diane nahazwe narindi kumwe namwe kuri mikoro turaza kongera mu gatondo makuru azoba agezweho mubandanye kuranirwa mu banki no mu byanya